godina wallaggaa bahaa aanaa nunnuu qumbaa magaalaa adaree keessatti kaleessa uummanni hiriira bahee jira godina gujii keessattis hiriirri mormii itti fufeera harargee lixaa aanaa mi'eessoo magaalaa asaboot keessatti jiraattuun hidhamu wallaggaa lixaa aanaa jaarsoo magaalaa gabaa dafinoo keessatti sababaa hiriira bahaniif barattoonni jigdamii ja'a mana murtiitti dhiyaachuu jiraattonni himatanii jiran namoof jaalanneetu qindeesse.
godina wallaggaa bahaa aanaa nuunnuqumbaa gandaa adaree keessatti bulchiisi magaalaa fi waajjirri opiidiyoo magaalatti misooma maqaa dhaachuudhaan uummata magaalattii kaleessa walgayii waamuusaa jiraattoonni dubbatanii jiru garuu dhumni walgayii sana akka yaadaminitti gara mormiitti jijjiiramee jira jechuudhaan jiraattonni jaalanneef ibsanii jiru kunooti.
Guyyaan isaa uummata kaabinoonni sadarkaa godinaa irraa dhufanii haasofsiisuu yaadanii turani.
Guyyaa kaleessaa.
Eenoo naanni inni gaaffii gaafachuutti gaafa kaan gaaffii sana deebisuu hin dandeenye.
Uummanni gaaffii akkamii dhiyeessa?
Maaliif namoonni hidhamu ilmaan keenya maaliif hidhamti maaliif du'aa jiru maal jechuudha eegga bulchiisa gaariidha jettanii haasoftu ta'e. Maaliifii tasgabbiin yooksamu maaliif qixa sirii ta'een hin deemsifamu kan jedhu uummanni gaaffii jabduu jabduu kaasee haasofsiisuu jalqabee ture. Na deebisuu fi jaan dandeenyeef ittiin mormuu gaafa isaan jalqaban hangaa'onni mootummaa naannoo sana irra buufatanii uummanni eegga akkas ta'e olessi diddaa keenya hin ajjeesisna hawaasichaa wajjinis tokkuma jedhanii diddaa isaanii ajjeesisuu jalqaban jechuudha gadi baay'insa naannoo isaatti turanii.
Maaliifidha kaabinee walga'ii uummataa kan waame jalqabu?
Inni kun umurii isaanii dheereffachuuf hawaasa biratti fudhatamaa agarsiisachuuf bu'uuraalee misoomaa dandeeffatanii haasofsiisuu yaalanii turan isaan. Lakki ammaa haalli Oromiyaan keessa jirtu waa'ee bu'uuraalee misoomaa miti amma baay'ee dhiphachaa jiru baay'ee dararamaa jiru ilmaan keenya barsiisachuuf yuunivarsiitti manneen barnootaatti erganne nagaan nu deebi'aan jiran du'aa jiru ajjeefamaa jiru hidhamaa jiru. dararamaa jiru waa'ee bu'uuraalee misoomaa miti jedhee uummanni kallattii yaada isaanii jijjiirsise.
Egaa uummanni walitti qabame kun kan ganda baay'eeti.
Eekaa magaalaa guddoodha daree magaalaa bareedduu guddoodha uummata maradha daldaltoonni jiraattonni qonnaan bultoonni lakkaan bulaan hundinuu kan argamedha walga'ii irratti.
Warri aangoonni immoo gaaffii uummataaf deebii kennuu hin dandeenye eega ta'e san booda maaltu ta'e.
Mormitti gaafa isaan jijjiiran uummanni qabsee walga'icha diddaatti jijjiirrate. ammasuma konkolaattota adda addaatiin humnootiin xiqqaan ittisuu yaalanii warrooti federaalaatii fi warra hoora bittinneessaa kanaafidha. Hedduun isaanii bosonatti baqatanii biddu'a oolaniiru bosona keessa jiru. Qabatamaatti wanni kan argame midhaan tokko rukutamee rasaasaan saala naqamtee galeera kan jedhu dhaga'ameera.
Maqaan isaan beekamaa?
Dassaaleen Jiqaaduu jedhama maqaan mucaa kanaa.
Nama guddaadha moo barataadha?
Jiraataan magaalaatii dafqaan bulaadha.
Hojii humnaa hojjetee jechuun.
Hojii humnaa hojjetee nama buluudha maqaasaa isaa naane galgala.
Egaa kun kaleessa har'oo maalitti jirti magaalaan adaree?
Har'a balballi hundinuu cufaadha balballi nama tokko banaan hin jiru hundinuu humnooti bitaa bichaatu keessa naanna'an balballi tokko banaan hin jiru uummanni harki isaa bosonatti baqatee jira.
Kaleessa yeroo haalli kun uumame namni hidhamee jiraa?
Naamma namni abaluutti hidhamee abaluun hidhamee abaluu iddoo kana jira kan jedhu hin jiru hawaasni marti bosona jira haati daa'ima ishee fudhattee bosonatti galtee jirti kan nama jaadhu.
Maaliif deemu maaliif qe'eetti hin deebin?
Humna magaalaa keessa jiru sodaatanidha.
Guyyaa har'aa manni barumsaa jira.
Maal manni barumsaa bubbulee adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffame bubbuleera. Naannoo gara ja'aaf torban sadiitti fufee jira adeemsi baruu barsiisuu gaggeeffame.
Bulchaa magaalaa daree obbo Warqinee telefoon harkaa isaanii irratti argattee turte jaallanneen.
Abeet.
Attam ooltan obbo Warqin.
Akkam nagaadha.
Fayyumaa.
Nagaa galata rabbii.
Jaallanneen jedhamaan biyyoowwan sagantaa afaan Oromoorraa. Namoota magaalaa daree keessa jiran dubbiseen ture kaleessa walga'ii misoomaa jedhanii nu waamanii misooma sana dura ijoolleen nu jalaa du'aa jiru jedhanii gaaffii adda addaa. gaafachuu isaanii fi dhumarratti humni waraanaa dhufe nama tokko baay'ee kan miidhame magaalaa naqamteetti ergamuu fi warri kaan uummanni baqatee qe'eedha. Kanaaf walga'ichi maalirraa barbaachisee inni isaan jedhan kunis dhugumaa jedheen adda baafachuu barbaade.
Eeshi daqiiqaa kudhan booddee naa bilbila.
Anoo daqiiqaa lama booddee lama caalaa isin hin rakkisu.
Eeshi haa ta'u maarree daqiiqaa lama booddee naa bilbila.
Daqiiqaa lama jechuun kun isuma dubbannu kanaaf.
Haa ta'u qaamaarree isarraa kaasee jechuudha.
Deebi'u.
ee moo isa kanaan diddanii baduuf dideen badu malee maaliif dhugaa ahaa du'a koo bad dhugaa rakkinan qabu maaliif dhugaa maaliif wal dhuftina daqiiqaa shan boodas itti deebi'aga daqiiqaa shan booddeessis ulfaadhaa.
Beellama isaan kennaniif eegdee telefoona harkaa isaanii suma amma irratti bilbilteerratti deebisteenaa bilbiltu cufaa ta'e yaaliin keenyatti fufa. Gama kaaniin godinaa gujii aanaa sabbaa boruu keessatti har'a uummanniif barattoonni hiriira geggeessuu isaanii barattoonni hidhamuu keessumaa immoo barataan tunnee gannaalee jedhamu reebicha humnoota nageenyaan irra ga'een guddaa miidhamuu isaa jiraattonni dubbatanii jiru kunooti.
lafti oromiyaa girchaa ta'ee godina gujiitiif godina booranaa walakkaa jechuun naannoo okkote jedhamtutti gurguramee tureera. isa gurguramisan uummati zooquban qabaatin mootummaa kana gurguree dhaadannoo qabatee dhardha magaalaa daawwaatitti wal ga'ee burii ejersaa irratti waacuu diimaa irra mallayaa irra hadiimaa irra godina booranaa malkaa sooddaa irra hundinuu asitti wal ga'anii dhaadannoo isaanii dhageessifataa turanii osoo namni tokkollee manatti hafin jechuudha. Barattoonni gara kiiloomeetira digdamaarra miilaan eda yaa'aa bulanii magaalaa daawwaatti osoo hin geenye ganama kana gara saatii kudha lamaarra jalqabee haga saatii eda galtee qori bittanneessaan oromiyaa jechuudha. Eda galanii bulanii waan san dhaga'anii barattootillee galtee bulte namoota muraasaaf kakkaraarra qabanii addaan dhoowwanii jechuudha. Nama yaa'anii addaan kukkutaa oolanii uummati kuulleen addaan hin cinnu jedhee wanta dabalamee hiriira isaa gaggeessaa oolani.
Jechuun lafti ati duraan kenname jette sun yoom kenname?
Yeroo inni kenname beekamtu yeroo dheeraadha garuu namichi hojiirra waan jalqabeefi meetirooki kama laga dambii kaanirra ka alamuddiin namichi kama shaakkisoo nyaataa ture kaante ammallee godina booranaatiif gujii walakkatti jechuu naannoo okkote jedhamtu achitti amma hojii jalqabeessaaf warqee maashinii qotasiisa maashinii galfatee maani jedhee uummati dhaga'ee kana wal qabatee ka'e.
Ega hiriirtanii booda maaltu ta'e?
Humni nagaa eegsisu uummata bulee walta dhufiisaaf jedhu kaan kaan kuftee kaabineen godinaallee ni jirti ta'anaallee kori biittanneessaallee ni jira. Hin taatu asumaa ol dachaa jedhan kaallee gad dhoowwanii kanallee ol dhoowwan. Ka jalaallee akka asaa uummata kaasii dhoowwan dhagee ol dhufee waltatimee achiin duubatti. dhukaasiin banamee boombii aara qabu ka ija namaa imimmaan keessaa guuru dhukaasaa ooltee ooltee didatee uummati falmii fi dhiyeessaa ture magaalaa gaddeebi'e.
Namni dhame jira?
Kaleessa jalqabdeetu ijoollee matooraa ka ispiikarii muuziqaa wal qabsiifte kaani muuziqaa abaa'oo banattan jedhanii furaarraa guuranii ispiikarii ijoollee irraa kukkutaa oolan kaleessa jalqabanii hagaadhaa jechuudha.
Ijoolleen immoo dhuguma sirba abaa'oo faarsu sirbisiisanii.
Maal sirbisiisan abbaa waan fedhe caqasuu danda'amuti garuu ani hin dhageenne tari dhoowwama waan ta'e natti hin fakkaanne namni waan fedhe caqasuu danda'a. Matoorri kabeeki ka uummata feetee magaalaa kaanii gara magaalaa kaanii geggeessitu jechuudha. Matoor saayikilii.
Dogdoqqee moo?
Ee dogdoqqee.
Achirratti sirba dhageessistan jedhanii moo?
Ee gizee. nama deddeebistan sirba banattanii achirratti uummata kakaasu jirtanii jedhanii matoora baay'ee irraa guuran.
Dogdoqqeettiin immoo nama beeka baatti.
Dogdoqqeen nama lama baatti yookiin sadi baatti akkasuma.
Dhumi hiriirichaa maal ta'ere?
Eegii uummata addaan faca'etti bakka mallayaa jedhamtutti achi ijoollee achi daawwaa ooltee ol galtu achi dhaanu jirta haga ammaallee.
Ijoollee warra hiriiree deebi'u moo?
ee warra hiriiree deebi'u katamaa biraati amma katamaa mallayaa jedhamu dhaanu jirti achitti.
Kanarratti deebii aangawoota mootummaa argachuudhaaf yaaliin goone milkoofni dhaggeeffatoota keenyaa akkuma argannetti ka dhiyeessinu ta'us hin beeksisna. Harargee lixaa Anameessoo magaalaa Asaboot keessatti immoo hiriira mormii kamisa torban dabree geggeessame irratti walitti bu'iinsa uumamee sababaa godhachuudhaan humnoonni mootummaa jiraattota magaalattiif naannoo ishee hedduu hidhanii jiru jedhu jiraattonni. jiraataan yaaddoo nageenyaa ofiirraa kan ka'e maqaan isaa akka himamu hin feene tokko akkana jechuun nuuf ibse.
Wanni ta'aa jiru hiriira guyyaa kamiisaadhaa bahan sanarraa sababeeffatanii namoota hin beekamneen itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa meeshoo mursaa hin kan jedhamu miidhaa hamaa irraan gahanii milishoota irraa rasaasota adda addaa namoonni hin beekamne barattootaan alatti qotee bulaan alatti namoonni hin beekamne kun waan kana raawwatanii waan kanarratti ummata arrataa kana isiniitii fuudhee fidaadhaa jedhanii halkanii guyyaa humna waraanaa gosa sadi itti bulchisuudhaan ummata yeroo ammaadhaa feddeessiisaadhaa jiran.
Hiriira kamisa geggeeffame kan naan jette sun kamisa torban dabree jechuudha.
Anniisa torban dabreerraa rakkoota irraa hanqeerraa itti obbonamu.
Maaltu ta'e gaafa sana?
Itti gaafatamaa waajjira nageenyaa aanaa mi'eessoo muusaa inni kan jedhamu waraana dursuudhaan magaalaa sababa dhufee jechuun waraana qabatee yeroo inni dhufutti dhukaasa irratti bananii ijoolleen dhagaadhaan isirraa tuu eegalte. Yeroo kanatti ijoolleen itti dhagaadhaan dhagaadhaan osoo ofirraa darbataa jirtu rakkaasa isaanis rakkaasa dhahaa dhahaa yeroo jiranitti gara nama afuriidhaa guyyaa san kan dhahamee jechuudha.
Nama afurtu dhahamennaa jettu humnoota mootummaarraati moo uummatarraati?
Muusaa inni ittuma gaafatamaa waajjira nageenyaa santuutu qotee bulaa tokko kan dirree warra dirree odaa fi jaamii baadiyyaa sabo san kan ta'e magaalaa waa gurguratuudhaa dhufe diida kanaan dhee mana sombaatiin keessaa baase.
humnoota mootummaatu qonnaan bulaa dha'eedha kanatti jettu.
Guyyaan guyyaa gabayaati qotee bulaan magaalaa dhufee waa gurguratuudhaaf qotee bulaa dhufe keessatti dhahamee jechuudha.
Namoonni afran sun qotee bulaadha jechuudha.
Tokko barataadha, tokko immoo dhalaadha kan dhahamte, tokko immoo barataadha magaalaa saboo keessatti.
Kan rukkute loltoota mootummaatiidha kanatti jettu.
Biyyee kan dhee yeroo loltoota mootummaati.
Amma kan naa himuu jalqabde san booda maaltu ta'e?
kan booda wanni ta'ee jechuun guyyaa guyyuma sanitti ijoolleen dhagaadhaan irraa osoo dhahaa jirtu waraanni dura fixee hamma humniti dabalataa iyyatanii humni dabalataa dhufutti waraanni dura dheessaa dheessaa gara magaalaa keessaa bahutti yeroo eegalan namoonni eenyummaa isaanidhaa miti hin beekne yeroo sanitti dhufanii duubaa dhufanii kan musaa inni kan jedhamu kana waajjira nageenyaa kana mancaadhaan waraananii lafaan dhahanii qawwee sirraa fudhatanii qawwee toora firii torban hooganaadhaa uummata milishaatti san booda qawween harkaa kilimiin firii keessadha yeroo duraa hundatti milishootaas reebanii uummata kanarraa rakasa kana hiikkatan. Namoonni rakasa kana hiikkatan immoo barattoota osoo hin ta'in qotee bulaa waa gurguratuudha dhufe osoo hin ta'in namoota eenyummaan isaaniidhaa hin beekamne yeroo sanitti sababa kanarraa kan ka'eef Abdullaahi Usmaan Gurraachaa kan jedhamuu fi Ramadaan kan jedhamu ammallee rakasa kana isintuutu fuudhee uummata asamootiin fuudhee jedhanii illaa haga guyyaa irratti uummata gara nama dhibba shanii kan ga'u magaalaa Meesoo Kaambii Chaayinaa kan jedhamu keessatti hidhanii halkanii guyyaa reebaa jiranii jechuudha. Baadiyyaallee deemanii uummata keenya qotee bulaa qabanii fidanii jechuudha.
Eenyu kan kana godhu eenyu kan namoota kana hidhu?
Kan namoota kana hidhu humna waraanaa makalaafiyaa federaalaa fi poolisii Oromiyaatutu magaalaa keessa jira jechuudha.
Bulchaan magaalaa Asaboot obbo Toofiq Aliyyii hidhamuu isaanii kanaan duraa jiraattota magaalaa sanarraa dhageenyee turre. Isaan amma bulchiisatti deebi'aniiru moo bulchaa kabiraatu jira magaalaa sana keessa?
magaalaa sana yeroo ammaadhaa humna waraanaaf bulchaa jiru malee illaa ammaan tanaadhaa bulchaan kantiibaa hatee bakka suufi qaliyyee kan muudamu illaa ammaan tanaa hin jiru.
Kanaaf amma bulchiisi siivilii hin jiru jechuudha magaalaa sana keessa.
Bulchiisi siviilidhaa hin jiru illaa ammaan tanaa bakka obbotoo fi qaliyyiidhaa kan raggaasifamee uummanni beeku illaa ammaan tanaadhaa hin jiru. Guyyaa kamiisuma san guyyaa sanitti obbotoo fi qaliyyii kana fuudhanii namni ramadaan jedhamu fuudhee deemee manatti itti geessee yeroo san dhukkubsataa ture inni inni dhukkuba ture obbotuu fi qalii kantiibaa magaalaa saboota. Namni makalaafiyaadhaa akka harreetti irra deemanii fuudhanii miilaa fi harka lameen qabanii ol fuudhanii waraana gubbaratti akka nama waraqaa darbutti makiinaa gubbaratti darbanii jechuudha. Bulchaa aanaa meesoo mamma Kamaal nama jedhamu bulchaa itti aanaa bulchaa aanaa meesoo mamma Jamaal kan atuu haasofsiisee turtee fi itti gaafatamaa waajjira dhaabaadhaa kabbada nama jedhamu sadeenuu yeroo ammaadhaa aangoorraa haasanii humna waraanaa bulchaa jira jechuudha aanaa guyyaa ammaan nama jamalamma argachuu dandeessu jechuudha haasanii jiran jechuudha barra. Manni akkuma jirutti mana hidhaa jira wallahi wanni nama gaddisiisu ijoolleen beelaan rakkataa jirti barattoonni hidhamanii achi keessa rakkataa jiranii uummanni keenya alaa fi fe'iisaan uummata kanaaf karaa oromiyaa guutuutti rakkoon akkanaa waan baay'atee jirtu uummata kanaaf akka dirmataniif haga danda'anitti warri qabeenya qabu hundinuu akka laalan bakka isaan hidhamanitti akka daawwatan kanaan dhaammachuu barbaadaa jechuudha.
Gama biraatiin wallagga lixaa aanaa jaarsoo magaalaa gabaa dafinoo keessatti maastar pilaanii mormuudhaan hiriira baatanii dhaadannoo dhageessistan kanneen jedhaman barattoonni digdami ja'a kaleessa mana murtiitti dhiyaatan jedhu warreen barattootaa kanneen haasofsiisne keessaa abbaan barataa tokko akkanatti nuuf ibsan.
Magaalaa gabaa dafinoo keessatti kan ta'aa jiru ijoollee hiriira nagaa baasuu jedhanii. Gaaffii tokko malee hidhaa turaniitu kaleessa mana murtiitti dabarsanii poolisoota ragaa godhatanii illee kan irratti ragaa ba'aa oolan har'aaf kaleessa jechuudha.
Barattoota meeqa ka dhiyaate?
Barattoota digdamii ja'a.
Kanneenuma hiriira irratti hirmaatan jechuudha.
Hiriira irratti kan hirmaatanidha.
Himannaan irratti dhiyaate maali?
Himannaan irratti dhiyaate gaafa dhaadannoo godhatanii tabbataanii kan keenya turaayyuu kan keenya hin gurguramu maaster pilaaniidhaan qabdanii hin gurgurattanii jettanii sirbitan waan ta'eef himatantanii itti fedhan.
Maali kunoo mootummaan naannoo Oromiyaayyuu gaaffiin kun sirriidha kanaaf maaster pilaaniin sun haa haqamu jedhee jira akkamitti barattoota kanarratti immoo yakka ta'uu danda'adha dannoon kun.
Isa mootummaan naannoo Oromiyaa qoosaa buufachaa jira kana bulchiisa gaarii dhabiinsaa fi kanaan dura dogoggorameera kanaaf immoo haqameera jedhee mootummaan kaayee jira akkamitti miidhamaa jennaan waan isaa isin gashuu hin qabu ijoolleen kun jeequmsa uummata kakaasaa jiru jedhanii ammayyuu himachaa jiru.
Barattoota kanarratti eenyutu ragaa ba'eedha kan isin naan jettan amma.
Amma barattoota kanarratti kan ragaa ba'aa jiran kaabineeta. Kaabinee warra bulchiisa ofiidiyoo poolisoota ammas immoo warruma ji'a sadii keessa lattanii galeessa.
Malee uummata keessaa miti jechuudha.
Uummata keessaa nam tokko ragaa isaan itti ba'een jiru.
Ragaa kana egaa dhaggeeffatanii booda barattoonni immoo ragaa ofirraa ittisaa dhiyeeffachuu danda'u.
Torbaa irraa beellamatti deebi'uun daganaa. innaa kan jennee immoo keessumaatti ijoolleen kaabinees kan hiriira kana irratti kan ba'an jiru mucaan tokko kutaa kudha tokko bara waggaan isaa kudha sadii jedhanii keessaa hambisan.
Attamitti mucaan waggaa kudha sadii kutaa kudha tokko baruu danda'a.
Garaa haadhaa isaa keessatti barumsa jalqabe ta'ee sun wallaale mucaa kaabineeti. Eessumni isaas immoo kaabinummaa keessaa qaba eessumni isaa tokkos abbaa langaati kutaa kudha tokko bara waggaan isaa waggaa kudha sadii jedhaniiti keessaa hambifatan.
Himannaa warra barattootaa kan magaalaa gabaa Dafinoo aanaa Jaarsoo Wallagga Lixaa keessatti dhiyaate kana akkasumas immoo kan magaalaa sabootirraa jiraattonni hedduun hidhamuu isaanii dubbatame kana ilaalchisuudhaan aangoota mootummaa dhimmisaa ilaallatu argachuudhaaf hedduu carraaqnee har'aaf itti milkoofne akkuma argannetti gara fuulduraatti kan dhiyeessinu ta'us hin beeksisna dhaggeeffatoota keenya kanneen ibsanuuf kennan cufa guddoo galatoomsanna.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.